iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga uyu munsi turi tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina reka mugenzi wanjye aloyizi bigirimana atugezeho amakuru avugwa mu burundi muri aka kanya urakoze eroge amakuru avugwa mu burundi havugwa yuko ibiziga byari mu ruzi mu barazi mu ntara ya muramvya igipolisi kijejwe gutabara gihejeje kubakurayo kuri mikoro turi kumwe na mugenzi wacu eroge wiri kaneza eroge mwiriwe
mwiriwe neza aloyizi wo tubwire ibiziga bakuyeyo ni ibiziga bya bande
gushika ubu ntawe uramenya ngo ni ibiziga byande kuko igipolisi kijaje gutabara cavuze yuko ibiziga imbere yuko tuvugana nawe kugira ko turi ku bitaro bikuru by'intara ya muranza aho ibiziga bihejeje gushikana mu buruhukiro hanyuma igipolisi kigejeje gutabara cyamenyeje yuko ejo ariho hazotangura ibikorwa byo kumenya aba bantu abo ari bo icyo bikora biraboneka ko ikiziga kimwe muri byo kitagira umutwe hanyuma akaba uwo muntu atana impuzu yari yambaye uwundi nawe akaba yari yambaye agapira akaba yaraboheye ko ku maguru agafuko agasaho karimo amabuye uwo akaba rero wewe yari afise umutwe gushika ubu ntawe uramenya ngo ibiziga ni by'abandi
none kuva ubu nta sango batanze yuko umuntu azoba yamenye icyavuye muri ayo matohoza
gushika ubu urumva royize isango bavuze ko ejo batangura kugira igikorwa cy'igikorwa cyoroshye kuko aba bantu ubona yuko bariko batangura kononekara ikindi naco niho tukiva mu ruzi mu barazi kuva igihe cy'isaha indwi abapolisi bagerageza kubikura mu ruzi gushika ubu mu masaha cyenda na nusu niho bashoboye kugirirwa amahirwe yo kubishikana kwibarabara bafatikanyije n'abandi bose bari kumwe babaganga abamenyeshamakuru n'abandi bari ngaha baje kurara nticyari igikorwa cyoroshye ubu urumva babashikanye mu buruhukiro bazoheza kumbure batubwire icyo bagiye gukora urakoze urabandanya udutohoreza iyi nkuru naho mu kanya urakoze mu rwanda u rwanda ruramaze gutakaza ibitari bike mu bijyanye n'urudandazwa cyane cyane mu byo rwahora rushorera mu burundi kuva haduka indyane zishingiye kuri politike mu gihugu cy'u Burundi ibyo ntibyashyikirijwe na francois kanimba ni umushyirangajwi w'u rwanda agejwe ubudandaji n'amahinguriro mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu munsi wa kane i kigali mu rwanda turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu erike bagira ubusa mwiriwe erike
Mwiriwe neza Aloyize.
Mwo tubwira izihe ngaruka uwo mushikiranganje yatanze? Ingaruka mbi zimaze gushika umushikiranganje yatanze?
Nkuko arumaze kubivuga Ministre François Kanimba ushinzwe inganda n'ubucuruzi mu Rwanda aravuga ko hagati ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu kubera ibibazo by'imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi byadutse byagize ingaruka ku bucuruzi bw'u Rwanda ku kigero cya mirongo ine ku ijana aragaragaza ko u rwanda umusaruro uturuka ku nganda woherezwaga mu burundi wari miliyoni hagati ya makumyabiri mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko byageze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ari miliyoni cumi n'ebyiri z'amadolari ni ukuvuga ngo rero mu magambo ye yavuze ngo ni ikibazo kituremereye cyane nk'u rwanda ivyo yabishikirije none nuwuhe muti yoba yavuze ko Rwanda rugiye gukora kugira rutore nyinshi ico kibazo
wenda no kungaruka aragaragaza ko ari ingaruka ahanini zizagira ko zizagira ku baturage babandi bahahiranaga cyane bambukiranya imipaka mu bucuruzi buciriritse ariko aravuga ko mu gutora umuti w'ikibazo ntabishyira ku rwanda gusa ahubwo arabibona mu ndorerwamo yo kuba akarere ariko kazatora umuti w'iki kibazo kubera ko aragaragaza ko uburundi nk'igihugu cyahonyanze amasezerano y'akarere amasezerano yashyiragaho isoko rimwe ry'ubucuruzi akavuga ngo rero mu buryo bwa politiki bishobora kuzaganirirwa mu karere ariko nanone akavuga ngo mu buryo bwo kwizera akavuga ngo akurikije uburyo uburemere bw'ingaruka z'iki kibazo uburundi ubwabwo agahi- agasigara yizera ko bushobora kuzisubiraho bitewe n'ingaruka z'ikibazo urakoze eric uraduha inkuru irambuye mu kanya edi
mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mwongeye kwirirwa nanone nshuti mwese muduteze amatwi ikiganiro ni murisanga kuri radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abatwumvira kuri interineti mwadusanga ku rubuga rwacu ari rwo www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'ubujurire rwo mu mujyi wa bujumbura leandre barampahije ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa karindwi yandikiye urugaga rw'abavoka muri uwo mujyi arusaba gukura cyangwa gufuta muri urwo rugaga bamwe mu bashingwamanza barimo armer niyongere lambert nigarura diodone bashyiraho ishize na vitari nshimirimana abarega ko ngo barenze ku mahame agenga ah, urwo rugaga rw'abavoka mugenzi wacu fideli niyongabo yadusomeye ibikubiye muri urwo rwandiko rwandikiwe urugaga rw'abavoka parike nkuru yo muri sentare yungururizwamo imanza y'ubujumbura yasabye umukuru w'urwego rw'abashingwamanza mu gisagara cya bujumbura gufuta muri urwo rwego bamwe mu bashingwamanza hisunzwe ingingo za mirongo itandatu na rimwe mirongo itandatu na gatanu na mirongo itandatu na gatandatu z'itegeko nimero ubusa rimwe kane ryo ku itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ritunganya gushasha umwuga w'abashingwamanza parike nkuru muri sentare yungururizwamwo imanza yo mu gisagara cya bujumbura yagiriza abashingwamanza armen niyongere lambert nigarura diodone bashiraho ishize na vita nshimirimana ko barenze cyane cyane ku kurahira eh, kw'abashingwamanza nk'uko bitegekanywa n'ingingo ya cumi na rimwe y'itegeko nimero ubusa rimwe kane kubera iryo tegeko ritegekanya ibihano ku barenze ku mategeko agenga umwuga wabo kubera bamwe muri abo bashingwamanza bagize uruhara mu madosiye y'ivyaha parke nkuru muri sentare yungururizwamwo imanza y'ubujumbura isaba urwego rw'abashingwamanza mu gisagara cya bujumbura gutohoza gukurikirana no guhana abo bashingwamanza mu kubafuta muri urwo rwego hisunzwe ingingo ya mirongo itanu n'indwi y'itegeko nimero ubusa rimwe kane yo ku itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri iryo kete ryanditswe n'umushikirizamanza mukuru muri sentare yungururizwamwo imanza y'ubujumbura leandre barampahije nyuma y'uko urwo rwandiko rusohorewe imiryango myinshi irimo urugaga rw'abavoka mu karere ka afurika y'uburasirazuba rwitwa east african law society bamaganye icyo cyemezo cyo kugerageza kwirukana abo bavoka mu rugaga rw'abavoka mu burundi uwo muryango uvuga ko abo bagabo uko ari bane bashobora kuba bazira gutanga amakuru ku iyicwa rubozo n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu nasol hamis mohamed uyobora urwo rugaga rwo mu karere yabwiye radiyo y'abafaransa rfi ko kwirukana abo bavoka ari ukubangamira uburenganzira bwabo bwo kuvugira abatagira kivugira abandi bamaganye icyo cyemezo ni abagize ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya iyicarubozo mu itangazo bandikiye ambasaderi w'uburundi mu muryango w'abibumbye bamusabye kwizeza uwo muryango ko nta ngaruka n'imwe abantu bag- bagiye baha uwo muryango amakuru ku burenganzira bwa muntu bakwiye gukurikiranwaho cyangwa ngo bahohoterwe ibikubiye muri urwo rwandiko twabisomewe na mugenzi wacu rosine munezero
inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ijejwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu iratewe amakenga n'ivyegeranyo bivuga ku bashikiriza amanza bane bo mu Burundi bariko barahohoterwa ubuzima iryo tangazo rivuga ko abashikiriza amanza Armel Niyongere Lambert Nigarura Diodone Bashirahishize na Vital Nshimirimana bafashije mu cegeranyo cakozwe n'amashirahamwe ategamiye leta mu Burundi ku bijanye no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu kubera uruhara bagize muri ico cegeranyo umushingwamanza yasavye umukuru w'inama y'abashikiriza amanza ibujumbura kubakura ku rutonde rw'abashikiriza amanza atanga ibirego bitari bike harimwo no kuba baragize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi inama y'ishiramwe mpuzamakungu onu ikazotanga icegeranyo ku Burundi ku munsi wa gatanu mu kwezi kw'indwi inama ijejwe umutekano ya onu ikaba yaremeje ku ngingo yo kurungika mu Burundi abapolisi mvamakungu bashika ku majana abiri na mirongo ibiri n'umunani gukinga agateka kazina muntu no gufasha gutsimbataza ibiganiro hagati y'abarundi
Arakoze cyane Rosine Munezero umutumirwa wacu uyu munsi rero ni Maître Dieudonné Bashirahishize umwe mu bavoka bane umushinjacyaha mu rukiko rw'ubujurire mu Burundi yifuza ko birukanwa cyangwa bagafatwa mu rugaga rw'abavoka rwa Bujumbura ikaze mu kiganiro muri sanga bwana Bashirahishize Bwana Maître Bashirahishize muranyumva
ego meya tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga ndibaza ko mushobora kuba mwakurikiranye ah, ibyavuzwe byari bikubiye mu rwandiko umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'ubujurire rwo mu mujyi wa bujumbura yandikiye urugaga rw'abavoka muri uwo mujyi arusaba kubakura cyangwa se kubafuta muri urwo rugaga mwebwe nk'umwe mu- muri abo ba- bavoka bane muvugwa muri urwo rwandiko mwabyakiriye gute bwana bashyirahishize
murakoze ndabashimiye kandi ko mwantumiye kugira ngo tuyage kuri icyo kibazo Eh, urwo rwandiko twebwe turubonye eh, ku ruhande rumwe ntitwatangaye kubera ni ibintu tuba twiteze mu gihe eh, mu burundi umuntu amaze kuvuga ukuraho kuri akavuga ati iki ntikigenda neza iki ntikigenda neza Eh, intumbero ya mbere aho gukosora ibyo bitagenda neza umuntu yariko aravuga mu ntumbero yo gukebura mu ntumbero yo kubaka ahubwo bagira bati uwo muntu ahubwo twamufata tukamugirira nabi Eh, muri bibiri na cumi na gatanu eh, abenshi twahigwa nka kurya twese tumeze kurya ngo ngo twiyicwe rero kugira ngo umuntu ahubwo ba- bagerageze kumukura ku rutonde rw'abavoka ni ibintu eh, umuntu ah- aheza agafata nk'ibisanzwe n'ahatari bidasanzwe Eh, ariko urumva ntitwatangaye cyane ubwo rwandiko rwaje mu gihe batatu muri ba muri abo bashingwamanza bane twari twari geneve twari iryo kete ryanditswe mu gihe twari geneve uburundi bwari busanzwe eh, butegerezwa kwishyura ibibazo by'umugwi mpuzamakungu uraba eh, urwanya ibintu byo guhohotera agateka kazwi na muntu umushikiranganji w'ubutungane yari yaje arongoye leta y'uburundi niho yari ari eh, adusangayo eh, hanyuma ivyo bibazo biramu- barabimubaza kanatsinda nta n'imyishu yashobora kuronka ingene abantu bashika ibihumbi bine baba bapfunzwe ba- bidakwije- bidakurikije amategeko bikaba biri muri raporo za oni ingene abantu bashika amajana atandatu mirongo itanu n'umwe bahohotewe ubuzima bwabo n'inzego za leta yari aje aserukiraho ngena abantu amajana atatu na mirongo ine n'umunani eh, bafashwe mu nyuma bakicwa bakicwa n'inzego za leta inyishu zari zigoye rero yaje kudutako ishavu eh, bash- bandika ikete ata kintu na kimwe kirimo iryo kete ririmo iki Eh, batwagiriza ko eh, ngo hoba hariho dosiye zuguruwe ni ukuvuga yuko no gushika imbere ya sentare n'izirashikwa imbere ya sentare ni- ni dosiye baki- zikiri mu matohoza kuko twoba twaragiye mu myiyerekano eh, mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ico naco mu mategeko mpuzamakungu mu mategeko y'uburundi baremera imyiyerekano icyo gihe imyiyerekano itangura abe abene gushigikira manda ya gatatu itemewe n'amategeko bari bari bagiye bariyerekana baravuga ko babishyigikiye bwari uburenganzira bw'abandi barundi babyumva ukundi bw'uko bashobora kugira imyiyerekano imyiyerekano mbona ahubwo ni n'umuco ni uko leta igomba ko hiyerekana igomba gusa abo yatumye ikibazo ni uko ahubwo bashigikira imyiyerekano ituka ibihugu ituka abantu icanishamo abagize imyiyerekano yo gusaba y'uko amasezerano yarusha ibwirizwa nshingiro byubahirizwa abarundi bakabana amahoro n'umutekano mu bwumvikane ntangere bakubaka igihugu bari hamwe akaba aribo babona ko ari abansi babo rero iryo kete ryashyitse muri icyo gihe twari tukiri geneve umushikiranganji w'ubutungane yahunze yahunze oni baguma bahunga ejo bundi yatunganije ibiganiro mu kwa mbere k'umwaka eyara eyara ni ukuvuga iriya nama muri make ntiriwe ndaja muri byinshi iryo kete ntibyadutangaje ariko bigaragaza yuko rifite intumbero yo kutubuza ibikorwa dusanzwe turi ko turakora byo kurwanya kudahana mu burundi yo gusaba yuko uburundi bwosubira mu nzira y'amategeko na demokarasi urakoze bwana metere bashyiraho ishize twabwira abumva radiyo ijwi ry'amerika ko twagerageje kuvugana na metere salvatore kiyuku ukuriye urugaga rw'abavoka i bujumbura mu burundi ariko ubwo twavuganaga yari ku kibuga cy'indege ajya mu rugendo ariko yatwijeje ko naboneka azagira icyo avuga kuri urwo rwandiko yandikiwe kugira ngo afatire aba bavoka bane ibyemezo ese ubundi mu mategeko bigenda gute kugira ngo umwavoka yirukanwe mu rugaga rw'abavoka metere bashyirahishize
urugaga cyangwa umwuga w'abashyingwamanza mu burundi utunganijwe n'itegeko ryo mu kwa cumi na rimwe mu bihumbi bibiri na kabiri rurerekana neza ukuntu abo bashingwamanza bo nyine barashyiraho umugwi ubaserukira icyo bita conseil d'ordre iheza igakurikirana umuntu umwavoka wese mu gihe hari umuntu agiye kubiri n'amategeko n'icyo bita deontology baraheza bakamufatira ibihano biri muri iryo tegeko ryatowe na leta ariko abajejwe kubikurikirana nabo bashingwamanza ubwabo ikindi kiriho ni uko mu gihe umushingwamanza yoba yakoze ibintu bidahuye n'umwuga wiwe umushikirizamanza mukuru arashobora kwandikira ubutwara abashingwamanza amusaba ko icyo kintu urwo rwego rukuru rw'abashingwamanza ruheza rukabyicarira rugatanga inyishu mu gihe iyo nyishu itabonetse umushikirizamanza mukuru aba afise uburenganzira bwo kuja imbere y'ubutungane kuvuga sentare isubiramo imanza ya bujumbura umuntu adashira iyo ngingo agashobora kuja muri gatamburamanza ni uko bimeze yamara ikibabaje muri ibi bihe ni uko byarabaye ku batwara urwego rw'abashingwamanza metero izore rufikiri batoniye izore rufikiri kuko yavuga ibyo leta itagomba kumva maze babikora uko utariko ni nacyo gituma sentare ya afurika y'ubuseruko yahavuye yerekana yuko urwo rubanza rwagenze nabi ahubwo urwo rubanza rwacitse itariki cumi na zitanu z'ukwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu urwo rubanza rwa sentare ya afurika y'ubuseruko bavuze bati turabye ku kuntu ibintu byagizwe birimwo amakemwa menshi dusaba ahubwo yuko umunyamabanga mukuru wa afurika y'ubuseruko arungika umugwi wo kugenda kuraba ingena agateka kazina muntu kwifasha mu burundi n'uko ubutungane bwigenga koko hamwe iyo usanga ibyo bintu atari ko bimeze icyo gihugu kigapfuma cyirukanwa no mu muryango ubwo n'urubanza rwarakwera babona yuko ari ibintu biteye isoni ukuntu urwo rubanza rwagiye rero uko amategeko yanditse ni uko ariko kubera ubutungane butigenga kubera ubutungane bufatiwe amaboko imugongo bazanaho abacamanza batera ubwoba bakabwira bati genda mugiye ngaho ntimugiye kwiga urubanza mugiye gufuta naka kuba ibyo batwagiriza ibintu bavuga ngo biri mu matohoza amategeko y'uburundi aratomora neza yuko umuntu yikekwa ko naho coba ari icyaha namaze kuvuga ko atacaha kirimo kwiyamamaza kwiyerekana werekana aho uhagaze ko ushyigikiye cyangwa uhagaze uhakana ikintu mu mahoro n'umutekano ntashaka irimo ariko ubu baca bazana abacamanza batera ubwoba ni ukuvuga ko urubanza ruciribwa ahandi rudaciribwa muri sentare nibwo rugamba rero twebwe cyane cyane turimo yuko uburundi buronka ubutungane bwigenga aho abarundi babana atawandya wangura ubutungane bugatunganiriza bose atawanza atagisure bukemba n'ahandi amategeko yari uko ariko turazi neza ko uko byagenze ubwa mbere niko baca babigira ariko tukizera ko bitazoshikaho naho bubikora hari izindi sentare zaba izo mu karere na mpuzamakungu zoheza zigatuma umuntu asubizwa mu burenganzira bwiwe urakoze metere bashyiraho ishize kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi reka dufate nsengiyumva ingozi mwiriwe neza mwiriwe
mwiriwe neza ikibazo cyawe
ego ikibazo nari ifite yewe ndabona nka ziriya mpapuro mu gihe byadushikira ndabona yuko bamara kwandika urwo rwandiko ruhagarika rukongera rugakura abo bashingwamanza muri ako kazi kabo turabona yuko ari uguhuma amaso mu guhuma amaso abarundi kubera tubona hariho bimwe bimwe tuba dushaka kuba twamenya bo bagashaka kubitumenyesha ariko abo bo bifuza kuba bo bahagarika nabo batifuza yuko kumenya ukuri kwaba kuri hagati mu gihugu kuko kugera na n'ubu hariho abantu usanga barimo baraturatuzwa ugasanga bagaburirwa n'abagore babo bihishe mu bigunda ariko sinzi yuko abo bashaka kuba bofatira ibihano abo bantu kugira ngo bavanwe mu kazi kabo sinzi yuko hari icyo bizoca bitanga kuko ntibizobuza yuko ukuri kugomba kuba komenyekana urakoze tubona yuko kuba kunyegeza ukuri ni ukunyegeza ukuri mu barundi kugira ngo ntituze turamenya ibica ku mugaragaro ariko bitewe bitewe birashobora kutamenyekana umwe wese icyo agomba kuba yihisheho tukazateba tukazakimenya tukamenya iherezo ryacyo urakoze nsengiyumva ari ingozi reka dufate na claude igitega mwiriwe neza
n'amahoro n'amahoro ikibazo cyawe
yari mfite intererano gato yego
tumaze kubona mu gihugu kubona ibintu byifashe twebwe twabaze ikibazo mutumire mbega abo bacamanza ko batanguye kubafatira ibihano babafuta ku rwego rwabwo bakoramwo ubuzi babona bagiye kubaho gute kuba bafatiye ibihano abo bacamanza umunyagihugu mutonyi wewe agiye kuba ufatirwa gukubita mu mutwe nuko bama bakubita mu mutwe ikintu twosaba rero abo bacamanza bagomba ko bira hasi batuvuge niwo twari twizeye atari uko naho badutabarize baze kurondera abo dufasha umutekano mu gihugu kuko biragoye utabizi mugabo amwe ababona umutekano je mugaho mbaye vraiment nta ngorane ndabona kuko nzi ko ngene nigenza ko nigenza akaba agwanje jenyine wigenjeje nabi n'ubu no kugira ngo nterefone mbanza kuraba n'aho mvugira n'aho mba mpagaze shishobora ku isi kuvuga ngo nuza kuvugira mu bantu hariho hose uca ufata rero tugiye kubaho umucamanza mukuru ninde uburundi umucamanza mutonyi ninde twabaho bato n'abakuru bose uzobigenza gute mu myaka iza niyo byagenda uko bazobafatira ibihano kugira ryari iyo bafatira igihano abacamanza bose bavuga ko batemera ikiringo cya gatatu abashikiriza amanza
abashikiriza amanza bazoheza bace bifatira ibihano none abo bazoba bakirika abo bacamanza babo bazoba basigaye noneho baca umugani mu kirundi ngo ntawu ntawuzura ingobyi ngo aba ariko babivuga intererano yanjye yariyo sinzi icyo yotwishyura akatwizeza twofata tube turihangana benshi turihanganye ntitubuza aho uri no kugumuhoze turashigikira umugambi kugira ngo urabe umuntu uko yoba uri ku butegetsi wowe urabaho n'iminsi na mikeya kandi ho byarakomeye icyo nagomba namubaza tuba bituma biva ko ibyo byose mu gihugu ubu bize twebwe turi abantu bato intererano yariyo yanje urakoze claude reka dufate na jerome jerome mwiriwe
mwiriwe neza ikibazo cyawe
intererano mu magambo make cyane rero nibaza- eh, nibaza ko ibintu bitomoye ntihakurikizwe amategeko gusa iyo haba harakozwe amakosa ikihutirwa cyo guca bafata bakura ku rutonde ahubwo nibagire amatohoza nibasanga barakoze amakosa babahane niba- nibasanga batayakoze naho babareke babandanye n'umwuga wabo ariko ndafite akabazo gatoya kuri leta nabo bashyirwa amanza baba barahuje hagati y'ibihano baba barakoze akabazo kanje karako murakoze Ura- urakoze nawe jerome Ah, metre diodone bashyiraho ishize ah, nari nabivuze ko twagerageje kuvugana na metre salvatore kiyuku ukuriye urugaga rw'abavoka i bujumbura atubwira ko ari mu rugendo ariko atwizeza ko aza kugerageza kuvugana natwe Ah, ese ah, nyuma y'uko urugaga rwandikiwe hari inyishu rwari rwatanga metre ah, diodone bashyiraho ishize
murakoze Eh, mu nkundire mbanze ngira icyo mvuze ku bi- ku ntererano z'aba bantu yego nagira ngo uba- Eh, u- ubanze usubize yego, icyo me- hanyuma ukome- ukomereze ku ku byo bari bakubajije ego inyishu ntayo baratanga muri uno mwanya eh, ba- ba- eh, nibaza yuko baradusabye yuko tugira icyo tuvuze kuri ibyo bintu eh, byanditswe na procureur general hanyuma eh, kumbure eh, urwego rw'abashingwamanza eh, ruzogira icyo ruvuga rumaze kuronka eh, icyiyumviro cyacu eh, kuri ibyo bisa n'ibirego kuko nta n'ibirego birimwo bavuga ngo bariko barakurikirana abantu muri dosizi hari n'umushingamanza bavuga ngo amavuga kenshi ku maradiyo Twe twari tuzi yuko kuvuga ku maradiyo bishobora kuba icyaha gituma bishobora gutuma umuntu a- akurikiranwa cyangwa akakurwa mu mwuga Eh, nciye ngira ko rero eh, ni- n'intererano z'aba bantu Eh, nsengiyumva ari ngozi yavuze ikintu gihambaye ati ibyo byose bigamije uguhisha ukuri aha aho nyine niho ikintu gihagaze kuko umuntu arabye ati mbega abo bantu bakurikiranwa bagomba gukurwa mu mwuga ni bande urabye vitari nshimira imana ari mu ma- atwara eh, am- amashyirahamwe yigenga yagiye hamwe ashika amajana atatu n'ane arahamagara abanyagihugu ati ko inama nshingamateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yamaze kuvuga ko ikiringo ca gatatu kitemewe ati hamwe nkuru nziza yogomba kwitoza ku nguvu abarundi muraja mu ibarabara mwi- mwiyerekane mu mahoro n'umutekano mu mwange ntasubiza uburundi mu kaga hanyuma yari asanzwe aburana n'izindi manza zitari nke muri za sentare zo mu gihugu mbere n'izo mu karere aho zerekana ihonyangwa ry'abateka k'abamenyeshamakuru byaba ibyo cntb yari igize iminsi ikora mu gihugu yari afite izo manza ni ukuvuga yuko leta igomba kumwaka ubwo bubasha yari afite bwo guserukira abantu kugira ngo ukuri ntikuja ahabona ugiye kuri metre armel afite ishyirahamwe atwara ryitwa sos torture rishyira ahabona kundwi kundwi iraporo yerekana amabi ariko arakorerwa abanyagihugu i burundi afise atwara ishyirahamwe ryitwa kat ryari risanzwe rikora rikora mbere kandi n'ubu riko rirakora kugira ngo abo bantu bakora ibyo byaha bahanwe aserukira imigi ari mu bavoka aserukira imiryango mirongo itandatu bagiye mu ishyira- muri ma- muri sentare mpuzamakungu y'irahe bas- baserukira imiryango mirongo itandatu kugira ngo ababaga ababahekuye bakurikiranwe metre lambert asanzwe ashi- arongoye amashyirahamwe yagiye hamwe kugira ngo afashe igikorwa cy'ishyirahamwe eh, ci- ca sentare eh, mpuzamakungu mpanabyaha yirahe twebwe turongoye ishyirahamwe ry'abashingwamanza bagiye hamwe kugira baserukire abariko barakorerwa ibyaha i burundi mu ntumbero yo kurwanya ibi- ukudahana hari n'imanza twaheruka gushikiriza imigwi eh, y'ishyirahamwe mpuzamakungoni uko rero badusanga za geneve turiko tura- turerekana ukuri abandi baje guhuvya ukuri ibyo batagomba ni ukuvuga niko ndavuga ko uyu muntu icyo kintu yavuze tugihuriza ko cyane rero kwaba uko gutabaza dusanzwe dutabaza tubufatiye kuri ayo maraporo tugasaba ko abarundi batabagwa bagakingigwa kuko nta gihugu gishobora gutwarwa n'iterabwoba ntushobora gufata abanyagihugu bose ngo bazibye ntibavuge ukuri kandi kugaragara abarundi bategerezwa kwidegemvya bashitse ahantu bamaze guca ubwenge bakagirana mu gufatana mu nda naho bagerageza kubacanishamwo turabona ko bamaze gutera imbere bamaze gutahura ko akazoza k'uburundi ari ak'abarundi bose bari hamwe atawandya wangura Igiha- iki- igisigaye gihaze ni ubutegetsi bwiza nabyo tukizera yuko bazoteba babishikako aho rero eh, na jerome yari avuga ati ikintu gikomeye ni amatohoza urumva bo bavuga bati amatohoza twarayatanguye mugabo naho tutarayakora bafute ibintu atanu na hamwe byigeze biba ku isi ingingo ya mirongo ine y'ibwirizwa nshingiro avuga ikintu bita presomption d'innocence umuntu wese aguma ari umwere yoba ariko arakurikiranwa ndetse ko ibyo byo gukurikiranwa byo byo ari intumbero za politiki atacakemo aguma ari umwere gushika umunsi hazoba habaye urubanza rwabaye ntabanduka rwaciwe na za sentare urubanza rutakigiriye igururiro bigatangaza rero ingene umuntu yize amategeko avuga ati naruguruye amadosiye ndiko ndatohoza sindayashika- sindayashika n'imbere ya sentare ariko bafute kubera tutabashaka ni byiza ko abarundi twuguruka tukura muri iyo mizana maze tuka- tukaraba akazoza k'igihugu atakuvuga ngo nakasi ndamushaka kubera nkebura ahubwo ukaraba uti mbega ibyo nkebura nibyo canke sibyo murakoze urakoze metre diodone bashyiraho ishize iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi tuganira ku rwandiko rwandikiwe urugaga rw'abavoka mu burundi rusaba ko bamwe mu bashingwamanza barimo armel niyongere lambert nigarura diodone bashyiraho ishize na vitali nshimirimana ah, bakurwa cyangwa se birukanwa muri urwo rugaga kuri telefoni kandi turi kumwe n'abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na bigirimana igitega mwiriwe neza
mwiriwe ndabaramukije kandi ndamukije n'umutumire ikibazo cyawe
No- novuga yuko bwa mbere eh, mfise icyumviro mu magambo Eh, make nobanza kuvuga novuga yuko iyo ngingo ya- yafashwe sinovuga ngo ndayishyigikiye cyane cyane ngo ndayihakanye rwose ariko icyo mvuga ni uko igikuru ku barundi kwa uko twese dukunda igihugu nk'uko bikenewe kandi ko amategeko akurikizwa nk'uko aba yanditse kandi ikindi nkavuga yuko uwo mutumire n'ahari ibyo ariko aravuga naho umenga birumvikana ariko nogira nti ururimi rw'umwe rwamara rukamwayera kumbure iyo mudutumira mu- mutumirira uwo ku ruhande rw'abafashe iyo ngingo nawe akagira icyo atubariye ku- kumbure twari kumva ukuri aho guhagaze Bigirima- Ariko bi- bi- ugarutse kandi bigirimana twagerageje kuvugana na metre salvatore kiyuku ukuriye urugaga rw'abavoka i bujumbura twavuganye nawe ari ku kibuga cy'indege i bujumbura ajya mu mahanga nti- eh, ariko yatwijeje ko azagira icyo abivugaho
Eh, na- nkaca nongera ko kandi nkagaruka no ku myifato yabo bagize muri kiriya gihe cya manifestation bibuka nk'uwitwa armere niyongere hariho amajambo yavugiye kwiradiyo bene yari amajambo ateye ubwoba igihe twese abarundi yatwita ko turi ibipfurizo ko leta ari ibipfurizo urumva vurema ijambo nk'iryo ku muntu afise amabanga nk'ayo aribwira abarundi avuga ku gihugu avamwo urumva nk'icyo si ni ikintu kiremereye cyane ku buryo no igihe cyose azogera mu burundi amenya ko azotegezwa kucishyura akatwishyura akatubwira impamvu yatwishyura ipfurizo akita leta ko ari igipfurizo akita twese abarundi basigaye mu gihugu turi ibipfurizo rero navuga nti rwema amategeko akurikizwe kandi twese dukunde igihugu cyacu urakoze Murakoze.
urakoze bigirimana turi kumwe kandi na benjamin ari bururi mwiriwe neza benjamin
mwiriwe neza ikibazo cyanyu Na- nanjye ndafise icyo nterera yego
kera nanjye nagomba gushaka kuvuga ku bijyanye n'abo ba niyongere na ba vitari nshimira imana iyo ngingo yo bafashwe niyo sentare jewe ndabona ko neza atari neza itaborohereza kandi to- itanezeza na cyane abarundi na cyane cyane abantu duherereye ino kuko uriko uraraba aha mu burundi si ahantu ni ahantu umuntu waba w'umuhendere gitwere cyangwa umuntu twari dukomeye avugira abarundi atoca aho nyangwa mu kintu yashikirije ibyiwe ibyiwe kandi mu gihe ibintu bikiri mu matohoza ndibaze ko tubashiye kabakura mu kazi kuko n'ibintu cyane bibabaje kurabye nk'abarundi bavugira iki bari abantu bakomeye kandi abantu ubundi twari twizigiye abantu bo guca bo- bafuta mu mabanga bari bagejwe uri kuraba iyo ngi- iyo ngingo kwereye baje yihuta cyane
Urako- urakoze benjamin igitekerezo cyawe ndibaza ko cyumvikanye wenda metere bashyiraho ishize araza kugira icyo akivugaho turi kumwe kandi na thomas thomas mwiriwe neza
mwiriwe uri he
bujumbura ikibazo cyawe
yego ahanini navuga ko ari akabazo gatoyi k'intererano mu magambo make
Eh, iyo iyo turiko turaraba byabo bashingwa manza bazira ahanini uhura ahanini bazira ko bari mu biyamiriza imanda bavuga bamwe bavuga ko idakurikije amategeko abandi bavuga ko ikurikije amategeko
turakumva komeza eh, Eh, rero uravye ivyo ba- bazira nta kintu kibi baba barakoze gisumba abantu uhura bagirizwa ko bishe abantu mugabo ugahura baguma batembera ariko rero je novuga nti nimba ari kosa bari kubagabisha akabwira ati ngaha mwararenze akarimbi nimwihanure abantu bakagira ba- bakihanura nimba ari kosa ba- babona ko bakoze ikosa bakihanura muga ntiboshoka baca bafata ingingo ngo ntibabirukane muri urwo rwego rw'aba- rw'abashingwamanza rero novuga nti mu burundi turamenyereye ko iyo utari approche ya leta uvuga ikintu uvuze ikintu ugacuhura icyo uvuga cyose batwanije ngo kubera uwo bavuze uku kubera bazi yuko utari ku ruhande rwa leta mugabo uri ku ruhande rwa leta naho uvuga ibyo ni ukwita amatereshi ugahura nta na kimwe bakuraba kukamenga bavuze neza bagasazira rero novuga nti mu burundi n'abanyapolitike barakwiye kubaho bazi yuko ibyo bavuga byumvirizwa n'abantu kandi abantu babiha amanota ntibabone yuko kuba muri leta ari kumenga kuba umweranda ariko igikuru bakwiye gutahura ko kuba muri leta ukoze ikosa rikwiye kuvugwa
Ura- urakoze thomas metere diodone bashyiraho ishize mu magambo make wagira icyo uvuga Yego.
kuri mu eh, ku- majambo make yego
majambo make nagomba kugaruka ku cyo bigirimana w'igitega yavuze yavuga ati ibyo avuga umengo birumvikana sindabihakana ariko sindabishyigikiye n'uburenganzira bwiwe twe turemera yuko icyumviro cy'umuntu tucubaha ariko hari ikintu yaciye avuga ngo mu gihe cy'imyerekano ngo hari umushingamanza ngo niyongere ngo yoba yaravuze arumere niyongere ngo hariho amajambo yavuze ngo kwita umuntu ngo igipurizo jewe icyo kintu ntacyo nzi ariko eh, birantangaje ko eh, uwo muntu yoba ababazwa n'abavuga nabi atababajwe eh, n'abavuga bati ba nakani bamujeri Eh, ntababazwe n'abavuga ati ni mwungu wa rwaruyuzi ntababazwe n'abantu eh, bavuga ngo ejo tukavuga ngo kora amaparisera azoboneka basa n'abakokeza bene ayo majambo ndetse twebwe ntuzenye mu bintu twiyemeje n'ubu- no mu bo tuziga gushengeza vuba hari bene abo bavuga amajambo acanishamo abarundi babaye imyaka myinshi bahendwa babahendesha amoko babahendesha ibindi yamara ubu guhera itariki ibiri na zitandatu byarabonetse ko abarundi bamaze gu- guca ubwenge baja hamwe bagahakana ko babacanishamo ahubwo bakaronderera akazoza hamwe mu bantu rero boba bavuga yuko hariho abavuze ama- amajambo atari meza ahubwo acanishamwo abarundi nibaza ko eh, sosiyete sivile iri mu bantu bagerageje kunga igashira hamwe ikiyamiriza be n'ayo majambo acanishamwo abarundi ndazi neza rero yuko nta nta rumere yigeze avuga ijambo mu ntumbero yo gusuzugura uyu canke uriya twebo tubafata nk'abarundi eh, benshi baboshwe ariko nta rwanko na rumwe twigera dukorana rw'umuntu n'umwe baba abo bahendwa bagakoreshwa muri ibi canke biriya tubakunda tubifuriza yuko babohoka nta n'umwe twigera twifuriza inabi ico ni ca mbere hanyuma eh, kuri uyu nawe yariko aravuga w'ibururi eh, yavuze ko kati byari bikwiye amatohoza ingorane aho ihagaze naho nyine uno munsi mu nzuzi z'i burundi haheze umwaka hatorwa abantu mw'ibarabara hatorwa abantu prokirere agaca ahaguruka arondera umuntu agenda kwitwara muri sentare mpuzamakungu kuvu- kugira ngo abo bantu bice abantu bahanwe umuntu aca yibaza ati mbega none ubwo bute ubwo butungane busigaye bukurikirana abagirigwa ibyaha gusumba ababikora rero umuntu agaca abaza ati mbega kumbura ababikora nibo baba bakoresha ubwo butungane umuntu rero abonye umuntu ariko yi- yiruka ku mushingwamanza ariko ajya mu butungane mpuzamakungu nari nzi ko umuntu akunda ubutungane yubwira ati uwo muntu agiye mu butungane mpuzamakungu ni byiza nihaze twarasabye guhera kera ko haza umugwi woza gutohoza mu burundi ku bintu biriko biraba umugwi wigenga kubera ko tubona ko ubutungane buboshwe Metre- Leta ni me- me- me- ivyanga.
metre- Rero me- turavuga metre- tuti, aya matohoza niyo twebwe twifuza ni uko batashobora no kuyakora niyo biswe ngo baya- barayakora bayakora ku ruhande rumwe gusa gushika nk'uno munsi umuntu abajije ati mbega abantu bishe zede feruzi ni bande Ubu- umu- umushingwama- umushikirizamanza avuga ko agomba kurondera twebwe ntashobora kumutora ngira nta n'amatoza yabaye abagomvye kwica mbonimpa ntawo- nta n'abo bariko bararondera muri raporo bazanye i geneve bavuga ngo imiryango y'aba bantu bishwe ngo ntiyaje kudufasha kandi igikorwa ca parike rero ngaha niho ntuzenye ikibazo kinini nyakini amatohoza ahengamye abo bakora ibyo byaha dufise ubwoba ahubwo yuko aribo basigaye batumbereza aho ayo matohoza atumbera metre bashyiraho ishize abahagarariye leta akenshi bakunze kuvuga ko ah, ibyo mukora mubikora ku nyungu z'amahanga n'abanyamahanga
Eh, murakoze Eh, twebwe mu ku- uno munsi turi turiko tugerageza gu- kuja muri za sentare mpuzamakungu kubera ko ubu tubona ko ubutungane bw'uburundi butariko burakora ariko turi aho twariko duhagararira abariko eh, abariko bararenganywa tubarungi- tubaburanira imbere y'ubutungane bw'uburundi je nari niko mburanira aba aba msd bafashwe guhera itariki umunani z'ukwa gatatu w'ibihumbi bibiri na cumi na na kane bameteramere niyongere baburanira bambonina ni ukuvuga none eh, ntituri bugaruke kuburana imbere y'izo sentare ziduhiga kubera zi- zigomba kutuzibya ni ukuvuga eh, twebwe turabarundi bakunda igihugu igihugu cyatwibarutse dukeneye kubona ikiru- igihugu cy'uburundi cyihaye iteka mu makungu ariko ntituzo- nti- ntitwobona imbonerakure zisigaye arizo zikoresha ubutungane ngo tubihore kandi tubibwiye ishyirahamwe mpuzamakungu ni uburundi burimo tubibwiye ishyirahamwe y'ubumwe bwa afurika uburundi burimo tubwiye muri mu mashyirahamwe ya afurika muri mu ishyirahamwe ryo- rya afurika y'u- ya- y'ubuseruko uburundi burimo ni ukuvuga yuko nta gihugu na kimwe ku isi kikibaho nk'akazinga kikabaho ciyugarana nk'uko tubona leta iriko irabikora ubu bayikoma mu biganiro ngo ndasohoka baje muri mu nama nshingamateka ya afurika y'ubuseruko ngo ndisubiriye i bujumbura bagenda mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ngo turasohotse tugiye turisubiriye i bujumbura wagenda mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni i geneve minisitiri w'ubutungane ngo nditahiye ndagiye hari ibi bindi ndabiheba ni ukuvuga aho isi igeze uno munsi ni magiriranire cyane cyane ko hariho ibyaha iyo biriko birakorwa bitari ko bikorerwa umurundi gusa biba biriko bikorerwa isi nzima nibyo bita crime contre l'humanité na crime de genocide ni ukuvuga rero mu gihe biboneka ko hariho ibintu byo gutoteza abantu biriko biraba icyo gihugu cyawe wari gutakambira ukabona nta na kimwe kibivugako uraheza ugatakambira abatabara iyo inzu yahiye iyo ni inzu asohoka guhamagara ababanyi avuga ati cyamumfashe kuzimya nayo ahandi iyo ni abantu bose iyo atakindi ki- ata- a- atabyiyumviro bindi bafise bama barondera ingene eh, bi- bisigura mu gucafuza abandi nayo ahandi icyo gihugu kindi mbega gifise inyungu y'uko uburundi bugenda neza nk'uko tubyifuza coba ari ikihe twoba dukorera mbega eh, uno munsi eh, ko mbona abo benshi batujijwe bariko baraturatura irya nini ico gihugu kiriko kirabafasha ni ikihe n'ibihugu muri make muri make ni hamwe nyene uwugutuka atagutorera dukorera igihugu dukunda ico gihugu yamara mu kugira ngo dutabarize abarundi ntibazotubuza kuvugana n'uyu canke n'uriya uwo ni metre diodone bashyiraho ishize akaba ari umwe mu bashyikirizwa amanza umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'ubujurire rwo mu mujyi wa bujumbura yifuza ko bafutwa mu rugaga rw'abavoka aho ngaho i bujumbura iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni kandi turi kumwe na jean batiste ari muyinga mwiriwe neza
naguhaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'uwo mutumire ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza bose ikibazo cyawe
ibibazo bwa mbere ndabadaha ndi guterera eh, nyakubahwa eh, bwana eh, mushingwamategeko eh, wavuze uti abantu bararikuriwe eh, tikugira guhamagarira abantu imyerekano y'amahoro ico nico mu mategeko y'u Burundi kirarikuwe bwana shaka ndakubaze nakubahwa eh, nk'uko mba mwarahagarariye amategeko akaba ariyo mwigiye iyo bavuze guhamagarira imyerekano y'amahoro baraturira abantu babona baraturira imiduga yaba iya leta cyangwa iy'abigenga ngo ni uko bari mu migambi mbega baraturira amazu ko hari amazu y'igipolisi amwe yaturiwe na n'iy'igisirikare mbega baraturira amamoto ko rero ndimwe no mu bantu batuririwe imoto nkavayo nomoka kubera ko nabuze ukuntu ngira cyane cyane iyo myerekano jewe n'amenyo bayampongoye imbere yuko nduga imuyinga kuko ubuzima nari mbonye bunaniye kwa kamata ariko nakora nashaka ndababaze muze kuduha umuco nimba mutavuga ku nyungu z'iwanyu muvuga ku nyungu z'abanyagihugu intererano nayo nyakubahwa mwarumvishe igihe bari batanguye imyerekano uwa rumeri n'uyo pasifike barigeze guhamagarira abantu kuvuza amasafuriya saa sita z'umurango na cumi n'itanu hanyuma uwo nyene uwo nyene Arumeri na Pacifique batabarinamura ngo bahaye karite ruje mukuru w'igihugu amashirahamwe yigenga ararekuriwe kuvuga ivyo bintu imbere y'abantu murakoze urakoze jean batiste imuyinga mu kanya metre diodone bashiraho ishize aragusubiza reka dufate na leonard leonard mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe uri hehe
jewe ndi kigali mu rwanda ikibazo cyawe
jewe bwa mbere ndaramukije mutumire bashyiraho ishize diyodone umushingwamanza
uvuze ute hanyuma naringize ndaramukije mutumire diyodone bashyiraho ishize akongera akaba n'umushingwamanza arakumva
hanyuma jewe ingingo yasohotse yo gusaba umukuru w'urwego rw'abavangwa akure ku rutonde rw'abashingwamanza abo uko ari bane kubera ibyaha bashyira ahabona jewe nuvuga nti nta gishasha nabibonyemo kuko n'uwari asanze atari urwo rwego ibyo rusikiriye urazi yuko nawe nyine ko byabaye nk'uko bamufuse mu rwego rw'abashingwamanza hanyuma rero diyodone bashyiraho ishyize nawe nta kibazo nta bibazo byinshi numva nomubaza kuko ibyo bakora ni ibintu byo twumva cyo kimwe ahubwo jewe ako nosaba ni uko nosaba yuko ijya sentare mpanabyaha mpuzamakungu icyo noyisaba ni uko yokora vuba yogira n'ingoga kugira ngo ishobore kurengutsa bajya abantu badomewe ko amazina kuko ibintu biri kubira mu burundi murabona yuko ari akamamaza haragera aho umuntu abona yuko umenga ibintu byaheze mugabo ugasanga ibintu biguma biyangara murumva ibiziga biguma bitorwa hirya no hino ni ukuri ni ukuri nta yandi majambo menshi mfise novuga atari uko navuga ntibakomeye ku ibanga ku mwuga utoroshye biyemeje kandi abarundi batari bake turi inyuma yabo hanyuma nkabifuriza kugabaniriza mu bikorwa byabo urakoze urakoze leonari reka dufate na lora lora mwiriwe neza
ndagize mwiriwe cyane uri he
ndi ngaha mu ntara ya kirundo muri komine vumbi ikibazo cyawe
bwa mbere ho nagomba mbanze ndamutse umutumire matsinzi y'amerika arakumva
hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere nagira ngo ndamubaze mbega abashingwamanza ku bihabaye mu burundi kuva imbere bitarabacanye kugera ubu biriko biraba ni ikihe kiboneka baba barakoze kugira ngo abanyagihugu dukomeze kubizera hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri turi ko turaraba ku mihora ngurukanabumenyi turabona ko bamwe bamwe mu bacamanza mu bashingwamanza bagirirwa ibintu bitari bike bijyanye n'iby'ububeshi hariho n'inkuru iri kiracaho mu kanya ivuga yuko umushingwamanza bitari ariko aravuga yuko boshyiraho amatohoza yigenga ku bijyanye n'ibiziga ariko biratorwa none mbega ubu hoba hari hagezwe ko bagomba kwerekana ibizigwa bakagira amatoza y'ibiziga ariko biratorwa cyane bari bari kuvuga hakiri kare icyokorwa kugira ngo ntihagire ibiziga biza biraja mu mazi cyangwa abantu bakaza baricwa ibibazo byanjye byari ibyo urakoze Laura Ah, Maître Dieudonné bashyiraho ishize ah, hari ibibazo bireba bagenzi bawe ah, sinzi niba ushobora kugira icyo ubivuga
ubwo murakoze nagomba kwishyura umuntu yitwa kaburungu yiyise jean batiste ntibyari bya mbere tuvugana ku murongo kumurese sinzi igituma arinda kwihisha ariko niyo aba atari we mbabarire Eh, yabajije ati mbega mu myiyerekano abantu baba barekuriwe eh, baba barekuriwe guturira abantu guturira imiduga kugira ibindi ni ikete ryandikiwe umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amashyirahamwe yigenga yaravuze yuko atumye ko imyiyerekano iba mu mahoro n'umutekano itariki ya zitandatu eh, imbere itariki cumi n'imwe abashyigikiye manda ya gatatu baragira imyiyerekano bakingiwe n'abapolisi itariki mirongo irindwi na zitandatu z'ukwa kane muri uwo mwaka nyine abadashyigikiye manda ya gatatu baja mu ibarabara amaboko ari hejuru baririmba ururimbo rw'igihugu abandi bafite za bibiliya igipolisi kibiraramwo kibarasa amasasu nibyo umushikiranganji ariko arabazwa geneve nta tohoza na rimwe ryigeze riba mu gihe rero byoba byarashitse aho bantu bariko bicigwa ababo biciwe abana akagira eh, uwugira nk'ishavu agaturira nk'iyo modoka y'igipolisi ntaba yahamagawe n'ayo mashyirahamwe gukora uko twebwe rero uko ibyo bintu byose bidatomoye byagiye birashika igipolisi kicirara mu bantu kibarasa urudavagi rw'amasasu bariko biyamamaza mu mutekano ntangere hanagira mvuge yuko nko ku isi nzima ni hake haba imyerekano nk'irya nta muntu n'umwe yigeze avuga ko yibwa ikintu abantu bararaswa bagahungira mu mabutike baraye ubusa bagasohoka badatwaye n'imbombo ni ukuvuga ko umuvuma ya kontesitation yari pacifique ariko ubwo bwicanyi bw'ipolisi bwabagizemwo amamirise yo imbonerakure yaciye aza akivangamwo akagira ibi- ibidashoboka nicyo gituma hagize ikintu nka bene icyo kiba ayo mashyirahamwe yamye avuga ati nyabuna twebwe twatumye ko imyerekano iba mu mahoro n'umutekano ibyo bindi byose ntihaba amatoza ayo matoza ntayabaye ariko twebwe ntitwigeze dushyigikira na rimwe ntitwigeze duhamagara na rimwe umuntu n'umwe yokoresha eh, bene ubwo buryo eh, butemewe n'amategeko rero muzenye ibi kaburungu aca agendamwo akavuga bambe jean batiste arambabarira ibyo aca aza akavuga ngo banaka avuga ngo bamuhaye carte rouge carte rouge ntiyayihawe na sosiyete sivile yari yayihawe n'inama nshingamateka yayihabwa ni- n'amategeko y- n'amasezerano ye yarusha yavuga ko ata muntu n'umwe ash- afise uburenganzira bwo gusubira gutwara inshuro zirenga zibiri inama nshingamateka yari yagiye agomba guhindura ibwirizwa nshingiro baramwangira ngaba bamuhaye ikarata ritukura abandi bararivuga yuko iyo karita itukura nkuru nziza yayironse bakarivuga basoma ayo mategeko bayimuha bayimuha bishimikije ingingo y'inama nshingamateka yo kwama gusubiramo ibwirizwa nshingiro Maître- yisunga Maître amasezerano Bashira yarusha. Ni yishize- uburenganzira bw'abanyagihugu ko bahagararira ibwirizwa nshingiro ni uburenganzira bwabo ico nuzenye eh, kikaba ari ikintu ca mbere Maître- Eh, uwo wundi nawe we yadushigikiye avuga yuko eh, atwifuriza eh, kuroranirwa Eh, hakagira rero eh, n'uko avuze eh, ko ngo ayo mashyirahamwe ngo hari abashyiramo ibintu by'ububeshi aha nagomba kubwira urwo rwaruka urwo rwaruka rwafashwe mpiri bakaruhenda bakarujana mu migwi igirira nabi bene wabo bamenye ko ejo bazoba babana bikuremo umutima w'urwanga buguruke babone ukuri umuntu ariko arasigura eh, ikintu umuntu atumva igice akireka kuba kandi ntibuca bububeshya haba imvugo yo gu- yo gukundana haba imvugo yo kubahana umuntu kuri aho kuri nabo umuntu avuga ati jewe naho kuri kuri uku naho aba- igihugu leta itera ubwoba abashi- aba- abacamanza ati ute- utanditse yuko ntegerezwa kwitoza ndakwica bamwe bagahunga guca mwumva aho icyo gihugu rwaruka numva rwariko rurahamagara ahubwo nibwo rukwiye kuba maso rukikangura ntibaje barakurikiranya abahururu ngo bakurikire inyigisho zitari zo babaha zo kubankisha bene wabo Metre- babaronderera ineza nta nabi aba bantu bigeze babaronderera metere bashyiraho ishize reka du- eh, nta mwanya munini dusigaranye reka dufate abandi bantu batatu hanyuma tuguhe umwanya u- eh, u- kugira ngo dusoze kino kiganiro Ah, reka dufate ngabire jean wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe mu masegonda make cyane bose murabigize neza nagira ngo mbarize uwo mutumire Mm.
yewe aho ni aho mperereye n'ibyo mbona ahubwo leta yari yaratevye kubafuta abo bacamanza kuko barahemutse ku ibanga bari bajejwe bari bajejwe umujyi bari barahiriye Ur- urakoze ngabire jean reka dufate na Eh.
ntezimana ntezimana mwiriwe
biriwe twiriwe Eh, ikibazo cyawe mu masegonda icumi
n'ikibazo yari intererano uretse nawe ushaka kuvuga muti uwafashe i- ingingo yo kubahana yihenze rwose kuko yatumye ibyo bavuze bica bigira in- ingufu nyinshi hariya babivuze ahubwo yari ku yari ku- kubegera ikababaza igituma babivuze cyangwa ikisigura kuri ibyo bavuze ahandi ho ifa ifashe igumye ifata ko ibafuta ni ukuvuga bijya bavuze bica bigira ingingo- ingufu hariya kuko bariya baca babona yuko ibyo bavuze ari byo urakoze ntezimana reka dufate umuntu wa nyuma ndayihambaza mwiriwe mwiriweho Ah, ndibaza ko tutamufite kuri telefoni Ah, metre diodone bashyiraho ishize ah, mu minota ibiri turaba dushoje ikiganiro ariko hari ikibazo cya ngabireja wavuze ngo leta yari yaratinze hanyuma ntezimana we avuga ko kuba leta ifata icyemezo eh, ishyigikira icyemezo nk'icyo biha ingufu ibyo muvuga aho mugiye
murakoze Eh, ingabire jean avuga ati leta ahubwo yari yaratevye kubafuta nari no gushobora kumwishyura yaba yavuga ati kubera bakoze ikintu iki n'iki n'iki n'iki n'iki n'iki n'iki twebwe mu ndahiro turahira mu kwinjira mu bashingwamanza turahira yuko ata kintu na kimwe tuzokora kiri ku biri ibwirizwa nshingiro rero guhagararira ibwirizwa nshingiro ibyo twakoze ni ibintu naho ejo hosubira hakaza nk'ibyo nta na kimwe twohinduramo kuko guhagararira ukuri ni ibanga ahubwo bitera iteka uwabikoze rero wewe nda abifata uko eh, nomusaba yuko ahubwo yobaza neza eh, icyo cyiyumviro cyiwe kikaba gishyigikiwe ni- ni- n'ibyemezo Eh, kuri uyu nawe avuga ati ibyo bavuga ahubwo bazobona yuko ari ikintu gikomeye urumva twebwe mu byo baduhora hariho raporo twari twakirije ishyirahamwe mpuzamakunguni mu gisata kirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu iyo iyo raporo umushikiranganji wo ku- w'ubutungane ashitse hariya yavuga ati iyo raporo ntimuyikorere ko bakambwira bati iyo raporo ahubwo ko mwebwe ko ari raporo iri publike iyo mudufasha ahubwo mukamutwereka muti iki kintu kirimo ico ico ico ni umuntu bavuga ko yapfuye ahubwo ariho araha n'aha n'aha n'aha n'aha kuko izo raporo twavuga nyinshi zisunga raporo za onu muri make rero nkavuga nti igihugu cy'u Burundi kirageze hamwe coba kitariko kirarengerana yuko kironka ubutungane bubereye ubutungane budakoreshwa n'ubutegetsi mu ntumbero yo guhasha uwo batumva kimwe eh, ingene igihugu cyo kubakwa tukagira tuti naho bogerageza bakadufuta muri urwo rwego rw'abashingwamanza umu- twebwe uko turi ntibizoduca intege tuzobandanya urugamba rwo guharanira ubutungane bwigenga no kurwanya kudahana mu burundi Urakoze.
Ibyo tuzobikora tuzoca mu masentare mpuzamakungu tuzoca muri za sentare eh, z'akarere tukanibaza ko n'abacamanza bazorya umutima amenyo bakavuga bati ntidushobora gu- guhonyorera ku bintu bitari byo ngo du- duhubye ukuri kuko i- abarundi babahaga amaso ejo umwe wese icyo kintu ariko arakora amenye yuko buca bugacana ayandi umuru- ubu- abana baza bati mbega iki gihugu aho catabagara we ko ari umucamanza wakoze iki we wakoze iki aha Me- nagomba me- kwibutsa me- metre- akanya gatonya me- me- ko uwo me- muntu wese ariko arareka abantu bakagirirwa Metre- nabi abona naho Metre- yoba wewe wenyene atari we ariko arabagirira nabi amenye ko bizomukurikirana kuko mu gifaransa bavuga ati kipe enampeshupeshe anovuga rero abarongoye ibyo bipolisi ico gisirikare gihohotera abantu bakaguma bahoze ubutungane bw'uburundi ntibabuzingamike bamenye ko n'ubutungane mpuzamakungu buri maso kandi twebwe urugamba tuyo rubandanye murakoze urakoze metre diodone bashyiraho ishize mbibutse ko ku munsi w'ejo eh, ari umunsi wahariwe urubyiruko ku isi ikiganiro muri isanga cy'ejo kikazibanda ahanini kuri uwo munsi wahariwe urubyiruko nshimire inshuti mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire enjeniyeri na inosa kimenyi badufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema